Hello, everybody. Hope you're feeling fine. Feeling, feeling, feeling, feeling, feeling, feeling fine. Da, da, da. Hello, everybody. Hope you're feeling fine. Feeling, feeling, feeling, feeling, feeling, feeling fine. Da, da, da. Yeah. As opposed to good school, as opposed to famous, like Beyoncé. Ah. Well, that one not be my calling. you all leave that issue. Before my power disown me. Anyways, my people, now welcome to this podcast. Welcome to today's episode of season one, the very first episode for season one. Na me, remember Christabel, your picking. I dey humble, I dey loyal every day, every time. You, and you decide to call me Matt Mumbel. As always, Matt Mumbel. That name, a very special person give me, and I happy to bear that name because truly, now that person make me know who I be. But anyways, as we don't digress, we'll go on to the level of today now. So today, for English, I go talk say our topic now. Rumor has it, but for pidgin, we we'll talk on like apropos talk say Maybe be our whole topic today apropos talk say mm -hmm. but before we move on we'll go on to our usual beg, abeg to follow your girl for instagram at matmonbell for instagram That's my instagram name then if you click the link for my bio follow the link for there you'll see three options choose the podcast for that podcast you go take you straight to the anchor app if you no get anchor app you go fit download am abeg you download am go straight to my to my to my uh, page for the podcast listen to things wey i get for there and please help a sister subscribe please subscribe if you need more information more valuable information abeg subscribe na my first time when i help a sister subscribe comment like share please abeg if you wan comment stay classy as always o oh. stay true to your heritage no come dey salt milk oh i block you ah you don hear am toh so this week now as i take talk before our topic na aproko talk see the proverb wey we get for today na dem say tintiri otor dey inside aproko my take her again dem say tintini oto dey inside aproko meaning say small truth dey inside rumour for every rumour wey we dey hear wey be whether we decide say we we'll hear am or talk about am or decide to forget am e dey small truth must dey inside because person no fit talk some people no fit hear talk wetin they no see you must see something you must hear something They go know say na the truth so now as we take the talk uh, concerning this matter the reason why i talk now na the matter where nigeria dey face we know say as buhari enter plenty things change we know many people don't really suffer economy don't suffer so many things but i get only two things to talk about for apart to now today first now the issue of uh, our women i take god beg una May we do very good to women We don't do abortion many women they do abortion due to social shaming i no dey talk una no think say i they talk wrong thing or say i dey try to defend them. but make we dey lenient most of these women where they do abortion now because of say one issue or the other for house how woman wey husband they responsible go wan do abortion some women wey even do abortion are due to their health or that one they not even dey think am na doctors go carry her out which now normal dey hospital as of today it according to uh, research two million nigerian women dey do abortion na the one wey dey register no be the one wey we hear or see majority of young girls between age between teens of eh, fifteen to twenty and also that's the first group and then the second group between age 20 between age 20 to 49 so i come dey ask myself wetin go make small pikin just go do abortion our parents no teach us sex education before i even still remember one time when i dey talk to my mom say that i still small i think i dey around ten but at age ten i don already dey wear bra at twelve i don already dey see my period so i dey try to understand i wan notice when i ask her say ah where pikin dey come out sef she no fit tell me say na through my vagina she tell me say eh when you born your own you go know no be so e dey be i understand the pressure there's no perfect parenting but understand the pressure May we teach our children these things many of them they fall astray and we know they know we know they talk about these things But really, parents, Mona, they teach children sex education. If they ask you question, not run away. Even if it they awkward, teach them. May they not go wrong. You feel say because okay, if you tell your son say, ah, uh, this is condom. These are the mode of promoting this thing. These are the mode of, of, of protecting yourself. You mean say the boy will go outside? You teach the child in the way it should go if pikin decide say he wan sleep with another with uh, uh, the partner he go do am you no go dey there you no know wetin dey happen but when you teach your pikin you prevent unwanted nonsense unwanted mess i'm not saying it we should we should do things like oyibo people wey i ah, just get belle you born like that no young girls more than na this sense o. Oh. So. because now they're saying just 2 million but because uh, abortion they very eh, eh, illegal it's illegal in nigeria then we at uh, uh, we not fit these ones are just 2 million of the population where they record the ones where they do on a daily basis i don't meet one girl before we be say she don't do abortion three three times She she not married now. She get children. There's this superstitious belief say if you do abortion you must die. No, not be so. But now before I go dey ah I go dey think am I say hey even for secondary school where they show us all these things it didn't pain me I see how the thing be but that thing helped me teach me tell no say yes if you do on the wrong way you go die. It's dangerous to our health but on a yearly basis if we look record more women to they die to childbirth than abortion look at it when we talk the truth i know they encourage abortion but i they talk my mind as it take be train up a child in the way he should go and when he's grown he will not depart from it Now so bible they talk him, but we parents what me i'm not a parent so but you Parents, may we teach our children sex education. Answer their questions because they are inquisitive, because they want to know. Not make that they ask you. Even if they feel awkward or you feel awkward, make you take time teach them these things. tell them more about uh, abortion let make make we educate ourselves about these things i know plenty work dey what dey do to uh, how to make money for these children to make sure they go school to make sure they chop to make sure everything dey alright but at the end of the day wetin come be the use of the food and they go school when the, something dey wrong with their morals because person fit waka go one place talk here, talk here, get money, collect money. The few say, eh, the person a good person now. Ah. He get money through normal means, but yes, he do bad things. But we not see that part. But we are we they more concerned about moral sins. That's what I'm saying. What's that's why they try to talk. Say make we teach our children things on abortion, sex education. Picking what go do and go do how you take train your pikin na go be na be the rumour wey i hear for number one then the other rumour wey i hear again na say many nigerians get very conservative sense of humour <laughs> this sense of humour wey i dey talk o oh, you know say we sabi joke well oh, well we dey very happy sometimes we can even fake happiness But trust me, better pastors in Igbo, they, they, they, not, they not even know it to be happiness. They not even get sense of humor. Sorry, oh, I don't talk already. So, like for example now, like when <laughs> the day when I talk to my roommate, I just said that ah, oh, I don't feel you're going to die. She ah, you will not die in Jesus' name. I say, ah, ah babe, it's not possible. She said, you will not die in Jesus' name. I'm like, auntie, I'm not dying. It's just a joke. It's just like when i tell my mom say ah all these men sef i don tire for them mom see say you no fit tire just because you wan buy marry hey hey people nigerians we get really very conservative sense of humour if person dey try to dey laugh or dey talk about "Oh boy, i die there e no mean say e go true true die these things as little as it take be we look like say uh, nothing like say ah this thing if i talk am like this i i know say words from your mouth dey dey very powerful but even your spirit know when you dey joke no be say you talk out of anger when you talk things out of um, anger na your emotions you dey emote the things but when you know say you just dey talk out of joke to say ah but inside your heart you know wetin you e really mean na that one your spirit go take. now as i dey talk i come tell am say ah, ah, ah i die there i come say you will not die in jesus name i say which kind thing be this one i come say ah you get as this thing just dey do me i no just like you say ah no you no do anything o oh. you cannot be sick god forbid no you cannot be sick your enemy that will be sick ah, see i laugh Nigerians just say I used to say I, I was a bit I was a bit sick or I was a bit down, but I'm okay. I'm healed in Jesus' name. No, they're not talking like that. If I say I, am strong, I'm strong. We know you're prophesying, but call a spade a spade as it is, and then say I I know I'm a bit sick, but I am healed in Jesus' name. Nothing there. But Nigerians, you just take this today. Oh, you don't know where to joke and where to take this serious. Everything is serious. Everything is spiritual. Pastors, will not see preach this thing for church. Oh. Then how we these things as little as they are, when we say will look and say it don't mean anything. They are very important. This thing shows this thing actually show how we take the limited in our head. I know many Nigerians no one hear this truth. but the truth na say we dey very limited in our head that it takes a lot of motivation from many people wey we know especially some of these american pod um, videos we watch for youtube and i cannot i no even count how many motivational speech i see on instagram on a day or the daily basis the group the whatsapp groups the one where my parents they send they give me sometimes i be like wetin when you know yourself, when you read, when you develop your mind, develop your inner man, you begin to come aware of value where you yourself get. Because you'll notice second time, because at the time I noticed, we'll just take this example. The time I noticed this thing now when I they post things for Instagram, I normal they are not a social media person, but one day I say, my hmm, they post. I will post certain things on Instagram. I people could say, wow, well done. Ah, someone even asked me one question once. I uh, regarding of what I post for Bible. And I, I can't get to explain, give her. I can't really remember that thing, but I can't get to explain, give her. And she was she was like, Oh wow, okay. Now I understand you better. You understand? So if we don't if we don't create value every nobody's an island you're surprised say eh? even these people will get money even bank w fit learn something for person or for small picking. for things we know, no parents you can relate to this thing of learning things from your children it's not whether they when they grow old most things you learn from how they act how they do certain things because i, I learned from a friend that she learned not to not to shout on the child or or tell the child sorry when the child falls because that's when they want to relax but when the child falls you just look at the child and just remove your face the child will stand up will not cry when because they tell her ah, sorry another time call they cry oh mommy this oh mommy that these are things we need to do create value for yourself we have a very limited mind. We need to break out as Nigerians. We really need to. Many of us carry this pride that I know this, I know that. You don't know. Read books. There are many Nigerians now. We only read to pass exam. We know they read to gain knowledge. We know they read to understand. We, we know they read to, to create value for ourselves, to build our inner man. We just did there because we get limiting mindset okay those days of colonialism we say our ah, colonial masters dey feed us why you dey blame colonial masters colonial masters wey don go when i check one picture of lagos in 19 1963 everywhere arrange bicycle people dey their lane motor people dey their lane okada people dey their lane but now before they talk one jack robinson you don see danfo bus enter like this this one get kele this one get bow leg you know they overtake each other dey run for lagos what wetin happen na because say as soon as they leave us we decide to dey hate each other dey cause confusion for our midst we sef look ourselves say ah na we no no just imagine this scenario now na we look oyibo say comot for my country the slavery don do na we now still dey come back dey tell dem say ah una una better pass us come help us build am come help us do that in as much as we can call this neo-colonialism but e no make sense na we dey do ourselves now all of us go dey complain say eh, gig uh, by the time we buy one thousand now gig don finish this one don down." one i know say politicians na dey dey in charge dey go send dey click deals dey bring people come the country talk to people, just make deals. But we Nigerians, many of us are not are not ready. We not there ready to tackle the main issues. Stay in power. Try our best. We don't care about the other populace. I know say some people they bad. Even for years, self why they for Paris, they're bad. They are even worse. They are still stinking. They are still smelling. They are worse. But we know they look ourselves love each other Now we go church pass Now we pray pass Now we talk to each other laugh pass but we mean am when e come to work you if you recommend your brother knowing say your brother they try for this area i know so many people no wan try but place value on yourself value is important nigerians no one talk truth we know as e take be we know say hard work dey then work the hard work You know, get you want to eh, eh, eh, escape am whether na now or na tomorrow we go need to face am but anyways break out for your mindset na here i go end my talk o oh. my mouth don dey pain me me sef i need to relax but no forget to follow your girl at Matt Monbel for Instagram m-o-a-t-m-o-n-b-e-l-l-e Matt Monbel like share I beg, subscribe then you you want when you post you comment anything with sense o hashtag gidi sense you need to use hashtag village meeting hashtag gidi sense like share abeg help a sister make this news better news reach other people. Eh? Daluo nangode suse. Eseun eh, eh, eh, uwese obulu no se. Now other those language now I get. For for French, you talk say eh, merci beaucoup. So I thank Kuna very much. Until next time. Let me be your girl. But wait, I don't forget on the Instagram as I post this one, I go for the as per my first time. I go add the question wey we go need to answer. Then the third week of this month, I go announce the winners. Then from that one, we'll, we'll, I will send them their gift. So every month we go to get three winners for this platform. So, wanna stay tuned to my page at Matt Bell. on Instagram. Don't forget, I still remain your loyal picking until the end. Like, comment again. Until next time, I love Una. Love Una with all my heart. Oh, yeah. Bye, bye. Bye, body. Shop kiss. Mwah.